Ini radyo izvi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyongabo u rwanda na kongo biriko birarabira hamwe imigambi vyokoresha mu guhasha imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa kongo abazashaka kugira umutwe ukomeye bazaraswa ntabwo ari njye uzabarasa ntabwo ari we uzabarasa ababyigiye babimenyereye babizobereyemo barabizi kandi ngira ngo bariya abantu bagomba kumva yuko byose bishoboka uyo ni serafine mukantabana ayoboye komite y'igihugu c'u rwanda ijejwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare mu burundi umugambwe sene utavuga rumwe na leta uriyamiriza ifatwa n'ifungwa kuva ku munsi wa mbere ry'uhagarariye uwo mugambwe muri zone minago mu ntara ya rumonge mu burundi kandi habandanya kuboneka ukutavuga rumwe hagati ya leta na ekleziya katolika ku bijanye n'ibikorwa bitandukanye vy'imbere y'amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yamara imbere yuko dushika kuri ayo makuru yose reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu ari wese bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo imiryango y'abantu amajana atatu na mirongo ine na batandatu bapfiriye mu ndege zibiri zo mu bwoko bwa boyingi amajana indwi na mirongo itatu n'indwi makise bazoronswa umwe umwe hafi amadolari y'abanyamerika ibihumbi ijana na mirongo ine na bitanu azotangwa na kompanyi y'indege boyingi boyingi yatekanije imiliyoni mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika yo gushumbusha imiryango yaburiye ababo mu masanganya y'indege za indoneziya na etiyopiya boying yashikirije ko n'imiryango yitwariye iyo kompanyi ifise uburenganzira bw'ako gashumbusho n'aho bituye ubutungane gushika ubu indege zo mu bwoko bwa boying amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max ziracabujijwe kuguruka kuvaho indege ya etiyopiya igira isanganya imaze umwanya muto ihagurutse hafi ya addis abeba ku itariki cumi z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho yahitanye ubuzima bw'abantu ijana na mirongo itanu n'indwi bose bari muri yo iyindi ndege yo mu bwoko bwa max umunani nayo nyine iracasuzumwa kuvaho mu kwezi kw'icumi umwaka uheze iyo ndege ya kompanyi ryan yo muri indoneziya ikorokeye igahitana ubuzima bw'abantu ijana na mirongo umunani n'icyenda bose bari muri yo abashikiranganje b'intwaro mu gihugu hagati bava mu bihugu bitanu vya buraya barumvikanye ingene bagiye kuzogabangana abimukira batorwa mw'ibahari mediterane ayo masezerano yafunditswe ejo ku munsi wa mbere mu mubonano wabereye mu izinga rya marte kandi bitekanijwe ko azoganirwa ko mu nama izohuza ibihugu byose bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya mu kwezi kuza umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati mu izinga rya marte michael farugia yari arongoye iyo nama yarimwo ubudage ubufaransa ubutaliyano na finilande yavuze ko bemeranije kugabangana abimukira baronderwa ndetse n'abatorwa mu mazi ubutaliyano na marte vyamye vyidogera ibindi bihugu vya buraya gukwega ibirenge mu kubafasha uwo mutwaro bama bariko barikorera ku musi ku musi bonyene abasirikare batatu ba leta z'ubumwe za amerika barakomerekejwe n'igitero cyakozwe n'abo bafatikanije imirimo ku munsi wa mbere mu ntara ya kandahare muri afghanistan umugizi umuvugizi w'igisirikare ca amerika muri afghanistan colonel soni leget yavuze ko umupolisi wa afghanistan yarashe iyi modokari za gisirikare zari mw'ibarabara kandi ko abo basirikare bakomeretse ariko ku buryo ubuzima bwabo butabangamiwe yongeye avuga ko uwo yabarashe nawe nyene yaciye yicwa iryo sanganya ribaye haheze amezi abiri uwundi musirikare akorana n'abasirikare ba amerika yishe abasirikare babiri ba leta z'ubumwe za amerika mu ntara ya urugane kugeza ubu abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika cumi n'indwi nibo bamaze gusiga ubuzima muri ico gihugu ca afghanistani gushika aho umwaka ushitse ubu perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaravuganye na perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump hamwe n'uwa iran hassan ruhana ejo ku munsi wa mbere ku cyicaro cya onu i new york aha muri amerika mu byizere by'uko byo kugabanya umwuka mubi hagati ya washington na teherani perezida trump yaboneka nk'utitayeho utwigoro twa macron mu kuvuga ko atamuhuza akenewe kandi ko irani isanzwe izi uwo ihamagara mu ijambo bashikirije hamwe ubwongereza ubufaransa n'ubudage begeka kuri irani igitero giherutse mu kibanza cyimburirwamwo ibitoro muri arabiya sawudite ibyateye amakenga ko hashobora kwaduka intambara hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe na irani perezida trump yavuze ko ejo yavuze ko kuri uyu wa kabiri azoshikiriza ashikiriza ijambo kuri ako gasomborotso ka irani mu nama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ibera aha iwa muri leta z'ubumwe za amerika ibisasu bibiri vya rokete vyaratewe hafi ya ambasade ya leta z'ubumwe za amerika i bagdade muri irake mu ijoro ryeje ku munsi wa mbere nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano muri ico gihugu yabishikirije ico gitero mu gace kitwa valle de of green ahari ambasade z'abanyamahanga hamwe n'inyubakwa za leta kibaye mu gihe ibihugu bicuditse na irake arivyo irani na amerika bidacana uwaka igisirikare ca irake gishikiriza ko ivyo bisasu vyaje bituruka mu bumanuko bwa bagidade nta makuru yabo vyoba vyahitanye yatangajwe kandi nta n'umuhari uravyitirira
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda umugambwe fdi inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda utangaza ko hari uwundi munywanyi wawo yaraye yiciwe ahitwa ishongwe mu karere ka muhanga mu ntara yo mu bumanuko bw'igihugu mugenzi wacu thomas kamirindi yavuganye na madame victoire umuhoza ingabire umuyobozi w'uwo mugambwe atangura amubaza uwo munywanyi yishwe uwo ari we nibyo bisaba umuremyi siridiyo wa rekorodonateri w'ishyaka ryasigaye inkingi bamaze kumwica mu kanya bamusanze muri kantine ye yari hafi y'ibitaro bya muhanga bamuteragura ibyuma ni abantu babiri baje kuri moto nta bantu bari bahari none se ubwo nta bantu bari bahari babibonye ngo batabare cyangwa bavuze induru niyo abantu baba bahari se iyo abo bicanyi bateye wagize ngo hari utabara ariko icyo cy'abanyarwanda ni uko badakangwa n'abo bicanyi badashaka kunamura icumu kuko niba atari wowe wishyuye umunsi cyangwa wo mu muryango wawe ejo nawe bazakugeraho ntabakomeje gusa abanyarwanda gushirika ubwoba abo bicanyi akaba aribwo aba aribo bavanwa mu nzira ntibakomeze kuvutsa abanyarwanda ubuzima ubwo rero murakeka yuko siridiyo dusaba umuremyi azize ko ari umunyapolitiki uri mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nta no gushidikanya ku gihari rwose nta gushidikanya ku gihari kuko umuntu wese icyo amaze kubona ni ukuva nafungurwa umuntu wese wo mu ishyaka rya efudeyi mpa inshingano nta kindi bakora usibye guhita bamwica ibyo rero bikaba bimeze nk'igihe nari muri gereza nabwo nigeze guhabwa akato namaze imyaka itanu yose mfungiye mu kwato nta muntu mvugana nawe n'uyu munsi nubwo byitwa ko nafunguwe bikaba bigaragara ko hariho kugira ngo mbe mu kato ariko muri iyo myaka itanu nayimaze ntabwo nasaze kubera ko nabaga ngenyine n'ubundi bishobora kuba ngenyine kandi ubuzima bugakomeza ariko icyo nsaba bicanyi mbona muri cumi kuko ibyo ntabwo ari ugukunda u rwanda barimo barahekura u rwanda batekereza ko ari ingabire bo bahima ariko barahekura u rwanda nibona muri cumi bareka abanyarwanda tubane mu mahoro nta kintu cy'umwihariko se mwabwira umuryango wa dusaba umuremye muri iki gihe nibyo ndabwo madamu turashaka kuvugana ariko muze kuvugana n'abandi bo mu muryango we icyo nababwira ni ukubihanganisha ni ukwihangana sibyo yari umuntu w'umugabo yari umuntu w'intwari yaranabizi twari kumwe ku wa gatandatu twari kumwe hano yarabizi neza ko nawe ashobora kugerwaho ni umuntu ahoraga yiteguye nyuma ya nseline nyuma ya wijene yatekerezaga akavuga ati birashoboka ko n'ibishobora gukurikiraho rero ndakomeza umuryango we umudamu we utwana twe tubiri asize ngakomeza abo mu muryango we ngakomeza ababyeyi be bose bihangane ndagira ngo mbwire n'aba muri efuperi inkingi bihangane bakomere ntibatweterwe ubwoba n'abo bicanyi ntabwo ikibi kigomba kuganza icyiza mu gihugu cyacu ntitugomba kubyemera none se ubu ngubu mwamenya nimba hari anketi polisi yatangiye gukora ibirebana na ankete mujye mubibaza abo bireba kuko abo bimaze kwica nta na kimwe baratugaragariza ntabwo rero ibyo ngibyo rwose nkirirwa mbishyiramo n'imbaraga kuko nzi ko nta gikorwa ntabwo rero ibyo binjira ishati mu gitondo turazinduka tujya mu rubanza kuko dufite urubanza rw'abavandimwe bandi basanzwe muri fbi turakomeza nk'uko ubuzima bukomeza urugamba ni urugamba umwaragwa abandi bagakomeza kugeza tugeze ku ntsinzi madamu victoire ingabire umuhoza perezidante w'ishyaka fda inkingi ndabashimiye cyane yego namwe murakoze
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
mugwizatunga habamugisha francis yagirizwa gukubita umukobwa yitwa diane kamari ku manwa yarekuwe n'umucamanza wa sentare y'intango ya nyarugenge mu gisagara cya kigali mu rwanda inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asunta kaboye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere umucamanza w'urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge mu mujyi wa kigali yavuze ko ashingiye ku mpamvu indwi afashe icyemezo cyo gufungura habumugisha francis yasobanuye ko impamvu ya mbere ari uko mu byaha bitatu habumugisha aregwa nta na kimwe cyarenze imyaka itanu y'igifungo mu gihe byaba bimuhamye amategeko hanasobanura ko iyo bimeze gutyo uregwa yakurikiranwa adafunze mu ntangiriro y'uru rubanza haba umugisha yamaze amezi abiri yararezwe kandi adafunze ntiyatoroka ubutabera umucamanza yavuze ko haba umugisha afite abantu bamwishingiye kandi yatanze ingwate y'imitungo ye bityo atahunga ubutabera urukiko ruvuga ko rushingiye ku by'umwunganizi we mu mategeko yavuze ko ari ubwa mbere yafungwa ko asanzwe ari inyangamugayo nayo ari impamvu ituma uregwa arekurwa agakurikiranwa ari hanze umucamanza yagarutse no ku mpungenge z'ubushinjacyaha ko uregwa aramutse afunguwe yasibanganya ibimenyetso aho yasobanuye ko zidafite ishingiro kuko basanga gufungurwa kwe ntacyo byahungabanya ku ruhande rwabo ubushinjacyaha ntibwigeze butangaza ko buzajuririra iki cyemezo ndetse n'urega nawe ntiyigeze aboneka mu rukiko nubwo umucamanza yanzuye ko haba umugisha yafungurwa by'agateganyo hari ibyo yamutegetse kuzubahiriza ibyo birimo ko atemerewe kwitabira inama izo arizo zose yaba ariyo yatumiwemo cyangwa nawe ubwe izo yatumije kandi ko atemerewe kugira ibyo atangaza mu bitangazamakuru ikindi yamutegetse ni ukujya yitaba ubushinjacyaha buri wa mbere francis habumugisha w'umushoramari ufite na televiziyo goodrich yasomewe atitabye urukiko nta n'umwunganizi we wari uhari uru rubanza rwamenyekanye cyane mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda ubwo umwari kamari diane yanditse ku rubuga rwe rwa twitter ubutumwa buherekejwe n'amashusho yafashwe na kamera yo mu nyubako yakorerwagamo inama avuga ko habumugisha yamukubitiye mu ruhame abimenyesha urwego rw'ubugenzacyaha rib ntirwagira icyo rukora perezida paul kagame nyuma yasubije diane kamari kuri twitter ko yatangajwe no kumva ko ubugenzacyaha bwaregewe ariko ntibukore igisabwa yamwijeje ko bigiye gukurikiranwa asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano kampala uganda gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda kandi kigali hakoraniye inama y'iminsi itatu hagati y'ibihugu by'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibyo bihugu biriko birabira hamwe imigambi byokoresha mu guhasha imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu busoko bwa kongo yayogoje ico gihugu i kigali eric bagira ubusira aduha ibindi kuri iyo nkuru muri iyi nama impande z'ibihugu byombi ziremeranya bidasubirwaho ko ari ngombwa guhuza ingufu mu kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo itsinda rya turuti kongo riri i kigali mu rwanda riravuga ko mu bihe bitandukanye byageragejwe ariko rikananirana mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo barabarura imitwe yitwaje intwaro isaga ijana kandi ikomeje kugira ingaruka mbi kuri kongo n'abaturanyi aho ni mu ntara ya kivu y'amajyaruguru iy'amajyepfo na maniyema n'ahandi ibihugu byombi bikavuga ko ari ngombwa ko no kurandura imitwe yitwaje intwaro hazitabazwa ubukangurambaga bwegera abaturage aho bizananirana mu buryo bw'ibiganiro bavuga ko hazitabazwa intwaro aha muri iyi mitwe uvugwa cyane ni uwa fdlr ubarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu cyumweru gishize nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rwa liyetona generali silvestre mudacumura wari ukuriye uyu mutwe ubarizwamo benshi mu bahoze ari ingabo z'u rwanda ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana ni urupfu u rwanda ruheraho ruburira n'abasigaye muri uwo mutwe madame serafine mukantabana akuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare abazashaka kugira umutwe ukomeye bazaraswa ntabwo ari njye uzabarasa ntabwo ari wowe uzabarasa ababyigiye babimenyereye babizobereyemo barabizi kandi ngira ngo bariya abantu bagomba kumva yuko byose bishoboka nta wari uzi ko mudacumura yafatwa agapfa kuriya ibyo rero niba umuntu uri mu mashyamba abireba akabona mudacumura nakwita nk'ikibahoba cyabo yaguye none se niba icyo giti mwari mwegamyeho cyaguye wowe urumva usigaye hehe madame mukantabana akavuga ko urupfu rwa generali mudacumura rwateye ingufu ubutegetsi bw'u rwanda twebwe icyo twabonye ni uko kuba umuntu nk'uriya yapfa byaduhaye ingufu ibyo twahoraga tubwira bariya barwanyi tubabwira tuti nyamuneka ni mutahe inzira z'ikigendwa nyamuneka ntabwo abantu bazakomeza kubarebera gutyo ikindi byatweretse yuko nyine amayeri y'umwanzi nubwo yaba menshi dufite n'abandi bazi kuyabona icyakora ku ruhande rwa kongo bashaka gufatanya n'ubutegetsi bw'u rwanda mu kurandura imitwe yitwaje intwaro bo haracyari impungenge n'ubwo generali mudacumura yishwe kuko n'ubundi fdrr ikiriho bwana clovis munire akuriye itsinda ry'abanyekongo bari mu rwanda ni umuhuzabikorwa wa komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe no kwambura intwaro abarwanyi muri kongo akagira ati ubu kuba yarapfuye twe tubibwira ko ari ibintu bigiye kugenda vuba vuba njye ndishimye cyane ariko ndatera ishyaka abategetsi ba kongo n'u rwanda mu kongera ingufu mudacumura yarapfuye ariko nibwira ko buriya hagiye gushyirwaho undi umusimbura nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga haracyari ikibazo ni ngombwa kongera ingufu bakarandura fdr bwana munire akavuga ko umugambi wo kurandura burundu imitwe yitwara gisirikare muri kongo bitakorwa n'uruhande rumwe aragira ati nk'uko mubizi ibibaye iwacu muri kongo bigira ingaruka mbi na hano mu rwanda ni kuri iyo mpamvu mutubona hano mu rwanda twe tumaze gusuzuma uko bimeze twanzuye ko tudashobora kurandura neza imitwe yitwaje intwaro tutitabaje abaturanyi rero twaje kongera guhamagarira komisiyo y'u rwanda tubabwira tuti oya tugomba gushyira hamwe tugashyiraho gahunda ihuza ibihugu byombi kugira ngo tubashe gukemurira ikibazo hamwe kubera ko twe tuzi ko u rwanda ruri imbere muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare imaze hafi imyaka makumyabiri n'umwe ni myinshi kandi iwacu nta kintu turiho ariko nubwo muturi imbere ku rundi ruhande hari imitwe yitwaje intwaro itera inkunga cyane fdr muzahorana ibibazo
tout cas, vous aurez toujours des problèmes, vous, avez, vous aurez toujours des menaces.
komisiyo yo kurandura imitwe yitwaje intwaro muri kongo imaze amezi atanu ishyizweho ku butegetsi bushya bwa perezida antoine felix tshisekedi chilombo uyu akigera ku butegetsi yavuze ko nibibona ngombwa hazitabazwa amahanga mu kurandura iyi mitwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda perezida w'u rwanda paul kagame yemeje ko igihe cyose kongo yakitabaza u rwanda rwiteguye gutanga uwo musanzu icyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida paul kagame bo bakavuga ko kujya gutanga umusanzu muri kongo haba hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma nko kujya gusahura ubukungu bw'iki gihugu u rwanda rubarura abasaga ibihumbi cumi na bibiri bamaze gutahukanwa mu gihugu bari abarwanyi mu mutwe wa fdrr muri kongo kugeza ubu kandi ntihazwi umubare wa nyawo w'abari mu mutwe wa fdrr ndetse n'abo mu yindi mitwe ariko umuryango w'abibumbye ubarura bari hagati ya magana atanu na magana atandatu bari muri fdrr kugeza ubu kandi hari uburyo bw'inzira z'ibiganiro mu kurandura iyi mitwe bigoye kwemeza ko byazatanga umusaruro nyuma y'ubundi buryo bwagiye bugeragezwa bukananirana ntiharamenyekana igihe ntarengwa hazitabazwa ingufu za gisirikare igihe abasabwa kuva mu mitwe yaba babyanze kongo igihugu kizwi nk'isoko y'ubukungu bw'amabuye y'agaciro n'ubundi ariko ni nabwo bukomeje gushyirwa ku mpapuro z'imbere mu kuba nyirabayazana w'umurundo w'ibibazo by'urudaca kuri iki gihugu kuko hakunze kumvikana isibaniro ry'iyo mitwe isahura kongo aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi umugambwe senel utavuga rumwe na leta uriyamiriza ifatwa n'ifungwa kuva ejo ku munsi wa mbere ry'uhagarariye uwo mugambwe muri zone minago mu ntara ya rumonge umushingamateka bed ndakiruta arongoye senel muri iyo ntara y'ubumanuko avuga ko ari agatotezo kabandanya ku banywanyi bo muri uyo mugambwe n'inkuru y'ijwi ry'amerika rifatanije n'abakunzi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda uwo munywanyi w'umugambwe senere anawuhagarariye ku rwego rwa zone minago yahagaritswe mu gitondo cuno wa mbere intandaro y'ihagarikwa ry'uwo munywanyi ni ibikorwa vyabereye kuri uyu w'imana ku ngoro y'umugambwe senere iri mu minago bede ntakiruta arongoye umugambwe senere mu ntara ya rumonge nivyo asigura nisunze amakuru nahawe mu gatondo hafi nka cumi na zibiri nterefonywe n'uwo nyine arongoye umugambwe seneri muri zone minago yambwiye ati ubu nyene ndi mu minwe y'imbonerakure ati izo mbonerakure rero ati zatuma na chef de zone minago rero mbajije chef de zone mu minago aca avuga yuko ari we yabatumye hama rero nca ndamubaza ati none mu bitumye bagufata amatwi agusumya wumvise ari ibiki aca mbara ati nisunze ibyo numvise ati chef de zone avuga yuko ejo kwa mungu hahise kuri permanence ya zone minago ngo habereye iminsi mikuru ngo yo kunywa no kurya no gutamba ngo abantu batari bake cyanabaza ati nta kindi ngo ngo nta bindi uwarongoye umugambwe senere mu ntara ya rumonge avuga ko ihagarikwa ry'umunywanyi w'uwo mugambwe ryakozwe n'abatabifitiye uburenganzira umukuru wa zone minago aremeza ko uwahagarariye umugambwe senere yahagaritswe mu gitondo cuno wa mbere eri rusoya arongoye zone minago akavuga ko yagirizwa gutunganya ibikorwa by'umugambwe atabimenyesheje abajejwe intwaro uwo mutegetsi wa zone minago ahakana ko uwo munywanyi wa senere yahagaritswe n'imbonerakure umushingamateka bede ntakiruta avuga ko ivyakorewe uwo munywanyi wa senere mu minago ari hohotegwa ribandanya ku batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi agasigura ko abanywanyi b'umugambwe seneri urongowe n'umushingamateka gatongwasa bari biriwe kuri uyu w'imana mu bikorwa vyo gusanura ingoro yawo bitekanijwe kugurugwa mu mpera z'ino ndwi uwarongoye umugambwe seneri mu rumonge afise ico asaba abajejwe intwaro ndababazwa no kubona ibikorwa bikorera ku- kuri permanence izwi izwi n'amategeko mugabo bikaca biboneka ko umuntu ari kugira inama kuri permanence akaca aza agafatwa iryo nibara ku mutemere so rero nkasaba yuko iyo ngendo na cane cane y'abajejwe intwaro aho mu minago ko bihagarika twaba twagiranye amanama amanama agishwa na babura amatari agishwa na musanteri bagerageza gutanga ihumure ingene abanyamigambwe bogerageza kubana neza kandi bakaza baravugana mugabo imvugo ukibabaje imvugo nuko itajana n'iki n'ingiro ahandi habaye ibyo kutihanganiranirana ku munsi wa gatandatu uheze ni muri zone gasarara ya komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura amakuru ava mu buserukizi bw'ubwambwe senere muri iyo ntara akavuga ko abantu batazwi bazindutse bashinga idarapo ry'umugambwe snddfdd imbere y'ingoro y'umugambwe senere ku mutumba caranka yani inkuru y'ijwi ry'amerika eh, ryayiteguye ryifashishije abakunzi baryo mu burundi bukaba muyishyikirijwe na mugenzi wacu desire hatungimana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushikizaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu byo kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho
gusamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze